mwandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diana ninahazo ibiganiro byiwe niyemera kuba yo kwemera agahereza abandi namaze guhereza abandi hakaba ifata kibanza cyangwa akazi uwundi atariwe aga n'ubu mbona ko ziba ziracahari je nako kama nako ndumva ahubwo aguma tu arungika imitahe yo gufata abari mu buhungiro urumva si ugutaha uboshe si gutaha si gutahana iteka aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri uganda na kigali bavuga ko batiteguriye gutaha ni mu gihe muri raporo nshasha ya hcr ivuga ko hariho abariko baratahuka turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko ntibanza nkababwira ko mu gihugu ca uganda komite nshingwabikorwa y'umugambwe uri ku butegetsi yatangaje ejo ko yongeye gutora perezida yoweri museveni kuzoyiserukira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe iyo komite yatangaje ejo kuwa gatatu ku rubuga rwayo rwa twitter ko bayifashe kubera ubuyobozi bwiza bwa perezida museveni mu mwaka uheze sentare yari yakuyeho intambamyi ibuza museveni kwitoza radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugora ni kuri cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze bitegekanije ko umwanya n'umwanya abasirikare b'abarundi ba mbere batahuka bava muri somaliya mu mugambi wa amisome bashika i bujumbura ku mugwa mukuru w'uburundi turabigaruka ko handi hato ariko imbere ko tubigaruka ko mu mfunyafunyo tubanze tubabwire ko ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi rcr ryashize ahabona ibitigira ibishasha vy'impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo gushika mu ntango z'ukwezi kwa kabiri rcr ivuga ko hasigaye mu buhungiro abagera ku bihumbi amajana atatu na mirongo ine n'umunani ku mwaka uheze nk'iki gihe barenga gato ibihumbi amajana ane na cumi hcr imenyesha ko abandi batahutse mu gihugu c'amavukiro yamara hari n'abandi bakibandanya guhungira mu rwanda mu buganda na congo ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru i kigali ishami mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi hcr ryatangaje ko mu gihugu ca tanzania ariho n'ubundi hagisigaye abarundi benshi bahahungiye hariyo abarenga gato ibihumbi ijana na mirongo icenda n'icenda hakurikira igihugu c'u rwanda aha impunzi z'abarundi zariyongereye gato ubu zirenga ibihumbi mirongo irindwi ku mwaka uheze bari munsi y'ibihumbi mirongo itandatu n'umunani mu gihugu ca kongo naho nyene abarundi bahahungira bariyongereye ubu barenga gato ibihumbi mirongo ine na bitatu mu mwaka uheze bari munsi y'ibihumbi mirongo ine na bibiri no mu gihugu c'ubuganda bariyongereye kuko mu mwaka uheze barenga gato ibihumbi mirongo itatu na bitatu ubu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu hakiyongera ko rero bake bahungiye mu bihugu nka kenya na zambia nk'uko hcr ribivuga mu biharuro vyaryo mu mwaka uheze nk'aya mango abarundi bahunze baharugwa mu bihumbi birenga amajana ane na cumi hcr rivuga ko abarenga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu bahungutse abenshi batahutse bavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu ca tanzania naho biruko iryo shirahamwe rivuga ko ricakira abandi barundi amajana atatu bahunga ku kwezi ku kwezi ryikeka ko mu minsi iri imbere hashobora no kuboneka abandi benshi bahunga rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cane cane ibihano rubibe n'uburundi kutugara imipaka canke kubera intambamyi abarundi bovyitura basaba ubuhungiro hashter rirasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu kuko ata buryo buhari rikeneye ayarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo icenda na bitandatu vy'amadolari y'amerika iryo shirahamwe rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ashaje ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi ya mahama mu rwanda ngo ntizikwiye amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu ca tanzania amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi bigatuma amavuriro arengerwa canke abakenyezi bakibarukira muhira ibifungurwa bahabwa vyaragabanijwe cane nta duhuzu two kwambara bafise ubuzima bw'abana n'abakenyezi bukabangamirwa n'ibindi ubwo bukene ijwi rya amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya mahama mu rwanda na nakivare mu buganda baduha inete ntibigira amakara ntibigira isukari n'agasabuni ntibikunda ko nshikana iminsi baduhaye je nk'ubu maze imyaka ine ino abana banje ntibiga urabona ku byerekeye ubuvuzi imiti baguha myinshi ni panado byumva abafasoni banabyarira hanze hashobora gutonda uyu munsi ukabura ejo ukagaruka ukabura umuganga urumva ugasanga umuganga umuronse nko kwiturigira gatatu canke iturigira kane mutama ndakubwira jewe ubwanje jewe sidabona na dogiteri mfise ingwara hypertension iri mu kunyica mfise umwingo uri mu kunyica ni amazi batuzanira rimwe rimwe ugasanga urabuze amazi yo gukaraba imvunja ziri mu kwica abantu ivyo bimenye n'ikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamwo nakwe nuko ndebera ntubu naje hano nze gutera mugenzi wanje uduhuzu nambika umwana agatenge bona ntera mugenzi wanje agapira nuko nkaje agacanyaka nivyo nake nta hantu ho kuzinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampa mbwiye nabi haheza myaka ingahe ata mpuzu turonka naho hashter rivuga ko ubwo bukene n'inzara bituma hari impunzi zifata ingingo yo gutaha cane cane abo mu makambi y'impunzi yo muri tanzania abari mu rwanda no mu buganda si uko babibona amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha ibiganiro vyiwe niyemera kuba yokwemera agaheza abandi namaze guheza abandi hakaba ifata kibanza cyabari hakazi uwundi atariwe aga nubu mbona ko ziwe ziracahari je nako kamwe nako ndumva ahubwo aguma tu arungika imitahe yo gufata abari mu buhungiro urumva si ugutaha uboshe si ugutaha si ugutahana iteka twe twifuza ko twotahana iteka n'ishami mpuzamakungu hashter rimenyesha ko hataragera ko rihimiriza impunzi gutahuka yamara ubyishakiye akabisaba hashter yemeza ko yiteguriye kumufasha no kumushikana mu gihugu c'amavukiro pierre clave nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika pia claver niyo nkuru arakenuye nari nabicaye ku masonga mutakanya bitegekanije ko kuri uno wa kane umurwi wa mbere mu basirikare igihumbi b'abarundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca somaliya mu mugambi wa mission batahukanwa amakuru dukesha ikimenyesha makuru candikira mu burundi sos media co cemeza ko isoko ryayo muri amisom ryagitangarije ko uno munsi haza gutahuka amajana abiri amabandi amajana umunani basigaye hakazogera igenekerezo rya mirongo mirongo ibiri na gatandatu za kuno kwa kabiri baramaze gutahuka sos media ibandanya ivuga ko abazotahuka ahanini ari abo muri batayo ya mirongo ine na gatandatu ingene batowe naho bahereye ku bakitswe n'amagara hama basubira ku bigenjeje nabi muribuka ko iyo ngingo yo gutahukanwa ko barundi bari muri somaliya yafashe mu mpera z'ukwezi kwa z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho komisiyo y'umuryango ubumwe bwa afurika n'urwego nshingwabikorwa rwayo rwavuze yuko abarundi igihumbi babwirizwa kugera mu kwezi kwa kabiri baratahukanywe inyuma y'iyo ngingo leta y'uburundi yasavye ubumwe bwa afurika gusubira ku ngingo yabwo mu itangazo bwanditse ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwasiguye ko impande zose zari zumvikanye ko hatahukanwa abasirikare batarenga amajana atatu na mirongo ine na rimwe abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri somaliya barenga ibihumbi bitanu mu rugendo umukuru w'igihugu ca somaliya ariwe perezida mohamed abdullahi mohamed yahoramwo mu gihugu c'uburundi akamarayo imisa ibiri baragarutse kuri ico kibazo hamwe na mugenzi we w'uburundi pia nkuru nziza perezida mohamed yashimiye uburundi ku butwari bw'abasirikare bari muri amisom perezida w'uburundi nawe agaragaza akababaro kiwe avuga yuko hadashigikiye ko abo basirikare batahukanwa majambo yiwe yagize ati ndugure twamugina ingingo y'ubumwe bwa afurika afasha abarundi ntiyatunezereje kandi turazi neza ko itanezereje na somaliya perezida nkuru nziza yavuze ko uburundi bugiye kwitura amareta afise abasirikare muri ico gihugu kugira ngo bace irya nino ivy'iyo ngingo bagashika ku butaka bw'uburundi baciye kuri aeroporo y'i bujumbura turaza kubabwira uko bizoba vyifashe mu makuru yacu yo hanyuma
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakozi bacunga inyubakwa z'igisata ca leta kijejwe ingenzi mu ruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu rwa ruvubu rwa ruvubu mu ntunge mu mburanye bamaze imyaka itatu n'amezi atandatu batabona agashahara kabo izo nyubakwa bacungereye zubatse mu gice kiri mu ntara ya muyinga muri komine buhinyuza kiretse imidogo yabo bacunga ico kibanza ubuyobozi bw'urwo ruhongore rumenyesha ko bufise n'ikibazo c'abanyagihugu bakoze mu gutegura kugura ico kibanza baguma bishuzwa amahera baheraniwe ibindi na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze aha ni kuri kaze ni akeye turi mu ruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ahitwa mu gasave muri komine ya buhinyuza muri ico kibanza hanyubakwa zariko zitegurirwa kwakira ingenzi umwe mu bayobora ingenzi muri urwo ruhongore arasigura uko ico kibanza cari gitunganijwe zirya zine rero zikurikira ni nizo kampingi loje nyezina uko bategerezwa gushiramwo amahema atondetse iri yasambutse yo hepfo nayo numva bavuga yuko ari pisine mugabo pisine numva portable je nta niyo ndabona kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ico kibanza gitegurwa inyubakwa z'agaciro zikaduzwa nta murimo uraharangurirwa uko biboneka ibikorwa vyo kuhatunganywa vyakiriwe hagati agashahara karanahagarara ku bahacunga uyu ni umwe muri bo ubwa mbere twari abakozi ba demuko mu nyuma rero duca duhinduka tujya mu bushikiranganji bw'ubudandaji tukaba twe dukukira igisata bita nt aricyo turizime kuva icyo gihe bibiri na cumi na gatatu kugeza n'iyi saha niho nibwo bushikiranganji dukorera ubwo bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane kugeza bibiri na cumi na gatanu umushahara waraza mu mategeko ni ukuvuga ku itariki itariki icumi z'ukwindwi bibiri na cumi na gatanu umushahara kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntawo turasubira kuronka tuzi impamvu kumbura bashobora kutaturungikira ako gashiruka gute uyu mukozi avuga ko na mugenzi we bakoresheje telefone bishyuza bahava barishikira mu kigo cy'igihugu kiraba ingenzi yamara ntashobokoye nk'uko babivuga asaba umukuru w'igihugu gufata ikibazo cyabo mu minwe amarira y'ibyiyumviro kuba turabakoze imyaka itatu n'amezi atanu ndatu tumaze tudahembwa kandi turi ku kazi k'igihugu kandi dufise abakoresha bakwiye habuze iki ubushikiranganje butwarwa na leta y'u Burundi leta y'u Burundi n'icyubahiro umukuru w'igihugu akaba yitwararitse inzego zose tumuzi ari se barundi bumva ikibazo cacu aho kigeze kigeze mu biganza byiwe niwe twasaba ko bogira ubu buzima bwacu imiryango twahebye ntitugisuma ntitukirumva ikarasi kuba ico kigo kitashoboye gutunganywa ngo gihere bitera n'ibibazo ubuyobozi bw'uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ubwa mbere hari ikibazo cy'imibano marike bakunda intwari ni umuyobozi w'urwo ruhongore kama n'abaza bakora ibikorwa byo ngaha amasoko yagiye atangwa bakaza bubaka ngahantu aho usanga hariho bamwe bagenda batarishe abakozi bakoze ibikorwa bikagenda bitariza birakwega kwegana ingorane mu bijyanye n'imibano y'abene igihugu mw'abo bakozi baba barakoze ngaho batahembwe usanga bica bidutera ikibazo kuko bobo usanga nk'amaso y'abene igihugu ari ngaho abona twe turongoye parike akabona umenga nitwe dukwiye kubatunganiriza ibikorwa byabo kandi twebwe natwe iyo ont uko biri kuratunganya igihe kuko usanga twe tuba tutabizi uwo muyobozi ashikiriza amakenga ku mutekano w'ibimaze kubakwa tukagira ubwoba canke n'ingwane nyinshi cane yuko igihe kimwe tuzohava dusanga hariho nk'abantu baturiye pari ugasanga umuriro uciye uhitana izi nyubako tukibaza umuntu aravye agahombo kobaho kuba ari kaniniya cane twe tugasaba yuko ont yoshiramo inguvu zishoboka ikagerageza kugira ngo ibi bikorwa vyatanguye ngaha bihere ikigo ca leta kijejwe ingenzi kimenyesha ko ata amasezerano y'akazi bagifitanire n'abo bakozi babiri emmanuel nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya ibibanza vya kiringenzi muri ico kigo avuga ko abakozi babiri bari bafitaniye amasezerano n'amashirahamwe yari yatsindiye amasoko yo kubaka ico kibanza kitigeze gishikirizwa leta uwo murongozi amyesha ko ayo mashirahamwe agera kuri abiri ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane kugira bahabuze inyungu za leta n'iz'abanyagihugu bayakoreye baheranirwa uduhembo twabo nimubona arahumuriza ubuyobozi bw'uruhongore kama rwa ruvubu ko hariko harigwa uko igikorwa catanguye cosozegwa imuyinga mu buraruko bushiraho ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze harakenuye tuve mu burundi duce twerekeza mu gihugu cy'u rwanda havugwa abanyagihugu bo mu karere ka rusizi ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bakora ingendo ndende kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi zo ku rwego rw'ibitaro aba bavuga ko bahura n'ingorane nyinshi zirimo impfu za bamwe kubera gutinda kugera kwa muganga mugenzi wacu mu gihugu cy'u rwanda temistocle mutijima atubandaniriza ino nkuru abo ni abatuye mu mirenge ya butare na bweye yombi hana imbibi n'uburundi ku gice cy'uburengerazuba bw'u rwanda nubwo muri iyo mirenge yombi hasanzwe hari ibigo nderabuzima ibihari zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bidashobora gutanga bigasaba rero ko abo bazikeneye boherezwa ku bitaro bya mibirizi ndetse n'ibya gihundwe biri mu birometero biri hagati ya mirongo inani n'ijana uvuye aho batuye ni mu mihanda itagendwa n'imodoka zitwara abagenzi ku buryo bisaba amikoro agoranye kuboneka kuri abo baturage uwateze kugenda no kugaruka amake agera muri cumi na kimwe kuko ababyeyi batwite iyo bagiye kunyura mu byuma kugenda no kukugarura bakugarura ibihumbi cumi na bine umubyeyi utwite wese iyo agiye ku gipimo cya mbere cyangwa icya gatatu ni ngombwa ku buryo bamwohereza mu bitaro bya mibirizi akarinda kujya guca mu byuma nko mu murenge wa butareho bitewe n'uko nta modoka itwara abarwayi ikigo nderabuzima cyaho gifite kugira ngo abarembye bagezwe ku bitaro biragorana ku buryo hari n'aho bisaba gukora urwo rugendo rwose bahetse mu ngobyi za kinyarwanda twabona bikomeye ati nimugende imibirizi ubwo tugafata ingobyi tugaheka twagera imibirizi muhagenda igihe kingana iki
nkumva nyine twebwe turi abagabo tuba twagowe ni amasaha menshi atanu ararenga itatu bino ubwo tukagenda rwose twasize imijishi hano ku rutugu hari n'abaza bagwayo tumaze kubagezayo wagira yananiwe yamuze ubutabagwa hageze tuba twaragigiye ngo turamye ukuntu dutabara umuntu ibyo byaba bibaye gutyo ukabona umurwayi araharembeye hari n'umwana w'umusore uheruka gupfa kubera ambiransi yabuze biratinda ku bagize amahirwe bakagera kwa muganga bagihumeka nabo kugezwaho ingemwe y'ifunguro n'abo basize imuhira ni ingorabahizi ngewe nta muntu wigeze angeraho ari n'umutware wanjye ntago yangezeho kurya kwanjye nari ntunzwe n'ibitaro intunzwe n'abarabagira impuhwe bagenda bagemurira abantu batagira abantu babagemurira nta muntu wundi wakugeraho kereka nk'abantu nyine muri kumwe muri sare bakaba bavuga ati uriya muntu ni uwakure reka tumuhereze ku biryo cyangwa wenda hakaza nk'umuganga uvuga ati ese hano harimo abantu batagemuriwe yaba atuye hafi akaba yateka nyine akakuzanira ku biryo inzara yagutsindaye mbese atari abana nk'abasaza ntibagera imibiri zibagemuye tugemurwa n'urubyiruko ni urukundo rukomeye kugira ngo ubone abantu bagusura bakuzaniye ingeme imibirizi abo rero bagasaba ubutegetsi gukora ibishoboka byose bukabegereza serivisi bakenera aho ku bitaro icya mbere cyakorwa ni uko leta yadufasha tukabona ingobyi y'abarwayi ihora kuri santere do sante ikindi muri aya masantere do sante hari nyabitimbo hari nyakabuye hari mashesha hari za bugarama isiramike haramutswe hegereje hose twakwita ko yaba ariho dogiteri ku buryo umurwayi n'abagize n'icyo kibazo yabona dogiteri atagiye kure mu murenge wa butare na nyakabuye na gikunda mvura bagomba kutuzanamo ibitaro bikuru bakanaduhereza ambiransi nyine ku buryo n'abantu bo mu gasumo wenda nabo baza babyara baruhuke hafi batiriwe bajya kure ku butegetsi bwite bw'akarere ka rusizi nubwo buvuga ko ikibazo cy'aba baturage gikomeza kwigwaho byumvikana ko umuti wacyo utari vuba aha cyane cyane kuri iki cyo kwegerezwa serivisi za dogiteri mu mavuriro abari hafi mu ijwi rya bwana emmanuel nsigaye umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage muri ako karere biracyakorerwa ubuvugizi hari ubuvugizi turi gukora kuri minisiteri y'ubuzima ko kibuze mu kigo nderabuzima cya bweyeye hari serivisi zimwe na zimwe z'abaganga zahatangirwa hari icyo bakunze kwita centre de sante medicalize twashakaga no gushyira indi mu gice cya nyakabuye ariko ntibyabashije gukunda ariko n'ubundi ni ubuvugizi tugikora ku buryo biramutse bikemutse byadufasha kwita kuko ku buzima bw'abaturage ariko mu gihe bitarakunda turi kwita ku kibazo cy'ibikorwa remezo nk'imihanda ijya muri kiriya gice kugira ngo kibuze n'uhawe ambilanse abashe kwihuta abashe kugezwa kwa muganga bidatinze cyane bidatwaye urugendo nk'urwo byatwaraga uretse ikibazo cyo kutagira ibitaro hafi aba baturage bo mu mirenge ya bweyeye na butare bafite n'ibigo nderabuzima bitanga serivisi zoroheje z'ubuvuzi ubwabyo biracyari bike muri iki gice kandi biranagaragaza ibibazo by'abakozi bake inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari gahunda yo kubaka amavuriro mato mato yo ku rwego rw'utugari mu gihe ibyo bitarakorwa rero bikumvikana ko abahatuye bagikomeje kuhagorerwa demisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima inkuru yo mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com abakunzi b'ibivugwa n'ibinugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ntitwabibagiye ni mu kanya isase
cha bijya bibi biranugwanugwa ko ari ivyo eka n'ibihu ngo nibihu kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari ivyo nivyo Sivyo.
nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki temupinga mupingirike umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
mubiko biranugwanugwa uno munsi tugaruka ku matangazo yakwiragijwe ku munsi w'imana no kuwa mbere ku mbuga ngurukanabumenyi bivugwa ko imigenderanire hagati ya kenya na somaliya yahagara- yahagaze rimwe muri iyo eh, muri iyo abaryanditse baryitiriye leta ya somaliya ryavuga ko abanyekenya bose bari muri somaliya harimo n'abasirikare ba kenya bari mu nteko za amisom bahawe iminsi indwi gusa kugira ngo babe batekeye utwabo ibihugu vya kenya na somaliya vyahavuye bisohora amatangazo y'ukuri bimenyesha ko amatati bitoro na gaze bifitaniye atarageraho bihagarika imigenderanire mugenzi wacu wacu nairobi eroje wirikaneza yaducishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi yongera atubwi- adutegura n'ibindi kwino nkuru ku munsi w'imana uheze ku mbuga ngurukanabumenyi hakwiragijwe itangazo vyavugwa ko ari rya leta ya somaliya ryari ibimenyetso vya leta ya somaliya nk'izindi nyandiko zayo zose aho ubona ku mutwe w'amajambo ingwe zibiri zihagatiye idarapo ry'inyenyeri abaryanditse bemeje ko leta ya somaliya ihaye ikiringo c'amasaha mirongo irindwi n'abiri gusa abadiplomate bose baturuka muri kenya bakorera muri ico gihugu kuba batekeye bagasubira iwabo atakirinze gusabwa abakenya bose nabo bafise amaviza yo kuba muri somaliya iryo tangazo ryemanga ko bahawe amasaha ijana mirongo itandatu n'umunani kugira ngo babe basubiye mu gihugu cabo c'amavukiro harimwo n'abasirikare baroye kugarukana amahoro n'umutekano mu ngabo za misom iryo tangazo ryavuga kandi ko rije gusubiza mu ndumane kenya inyuma yo kwirukana intumwa ya somaliya yongera ihamagaza uwiserukira muri somaliya ubutarahariye ibi vyabaye inyuma yaho kw'itariki y'indwi ku kwezi kwa kabiri turimwo habereye inama irondere mu bwongereza yo kugurisha icamunara ibitoro na gaze vya somaliya agace ivyo bitoro na gaze birimwo kari ku rugabano rwa kenya na somaliya ahari ivyambu n'ibivuko ivyo bihugu bishwanira kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mbere kuva ico gihe hari urubanza ruri muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane international court of justice mu gihugu c'ubuholande umuhinga mu bijanye no kumenyesha no guhanahana amakuru akaba n'umwigisha muri za kaminuza tanazi karayenga yabwiye ijwi rya amerika ko akikubita ijisho iryo tangazo yahise atahura ko ari uguhumba kandi atayindi ntumbero rifise atari ugutera uruhagarara itangazo bivugwa ko ari leta ya somaliya yaryanditse nararibonye nararisomye mugabo naciye mbona ko ari ikinyuma cambaye ubusa nta leta n'imwe ku isi yo kwandika itangazo nk'iryo kwirukana abakenya bose baba muri somaliya harimwo n'ingabo za misom ntivyoca mu itangazo leta zobanza kubivugana biragaragara yuko rurya rwandiko rutagira ishingiro rwanditswe n'abantu bagomba guteranya ivyo bihugu bibiri no gutera uruhagarara mu banyagihugu bavyo mu gihe mu bari kwiragije harimwo abamenyeshamakuru karayenga afise ico abahanura ubwa mbere ni ukumenya yuko ukubesha ububeshi bwamyeho kandi buzokwamaho igishasha ni uko abangushi bakoresha interineti ikinyoma kigaca gikwira isi yose mu mwanya usase rero icyo umumenyeshamakuru akwiye gukora ni ukwinuba rwose inzandiko nk'izo imbere yo kuzikorera ko nka rya tangazo nyine akabanza akabaza mu mpande zose yari kubanza akabaza muri somaliya no muri kenya ko hari icyo amaleta y'ibyo bihugu azi kuri iryo tangazo mu ncamake umumenyeshamakuru akwiye kwiyubara agatohoza akitonda ntajana na nyabahururu mu nyuma leta ya somaliya yahavuye isohora itangazo ry'ukuri muri iryo yasiguye ko itigeze iteza icamunara ibitoro na gaze biri mu karere k'amatati hagati yayo na kenya yongera ivuga ko itazigera ikora ako gasotoro mu gihe kirindiriye ibizova mu ngingo y'urukiko rwa icga yituye kenya nayo nyene yatomoye ibintu ishikiriza ko itigeze yirukana intumwa ya somaliya canke ngo isabe uyiserukira muri ico gihugu gutahuka ahubwo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya kenya n'ayandi makungu macari ya kamara mawe yagize ati twatumye kw'abacu twongera dusaba ko ababo bagenda kugira ngo twese tuvugane gutyo dutorere umuti ikibazo impande zose zifise amakuru y'ukwizerwa kandi y'ukuri abagize ico bandika ku mbuga hwaniro duhere kuri uyu wagira ati ewe ibi vyoba bihambaye biramutse bibaye vyo ubu nawe ati somaliya yoba ikabije nawe nu uwundi mu majambo make ashaka kuvuga ko ari ibinyoma ati fake news ubu nawe ati somaliya nta tangazo irasohora mugenzi we asa n'umwunganira ati yo ni ukuri nanje nari mfise amakenga kuri iryo tangazo turangirize kuri aba babiri basa n'abishurana umwe ati turiko turaja buke buke mu ntambara mugenzi wa mwishura ati somaliya ntishobora kwihanga kenya eroje burika neza nairobi ijwi rya amerika Hello Joel Kaneza arakenuye ibinugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'imisi yose kuwa kane nunga haduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamara imbere ko duhana gahindukira ngende ndabikukije ko umwanya n'umwanya abasirikare ba mbere bari mu kugarukana amahoro mu gihumbi babwirizwa kuba baratahukanye bava muri Somalia bitarenze kuno kwezi baza gushika i Burundi Bujumbura amakuru dukesha kimenyesha makuru SOS Media candikira mu Burundi yemeza ko isoko rya ryayo muri AMISOM ryaritangarije ko uno musi haza gutahuka amajana abiri amabanda amajana umunani igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu rikazogera baramaze gutahuka SOS Media ibandanya ivuga ko abazotahuka ahanini ari abo muri batayo ya mirongo ine na gatandatu abatahukanywe batowe ahanini babanje kubigenjeje nabi hama basubira abakitswe n'amagara muribuka ko mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani komisiyo y'umuryango umwe bwa afurika n'urwego nshinga nshingwabikorwa rwayo ariho vyatangaza ko abasirikare igihumbi b'abarundi bari kugarukana amahoro muri somaliya babwirizwa gutahukanwa mu gihugu bitarenze igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani uku kwezi kwa kabiri nyuma y'iyo ngingo leta y'uburundi yasavye ubumwe bwa afurika gusubira ku ngingo yabwo mu itangazo bwanditse ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwasiguye ko impande zose zari zumvikanye ko hatahukanywa abasirikare batarenga amajana atatu na mirongo ine n'umwe abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia barenga ibihumbi bitanu mu rugendo umukuru w'igihugu ca Somalia perezida Muhammadu Abdal Muhammadu yaramazemwo mu gihugu c'u Burundi be na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza baragarutse kuri ico kibazo perezida Mohamed yashimiye u Burundi ku butwari bw'abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro muri Somalia ku ruhande rwa perezida w'u Burundi yagaragaje akababaro kuri iyo ngingo y'abarundi bagiye gutahukanwa mu majambo yiwe perezida Nkurunziza yagize ati nduguriye twamugina ingingo y'umwe bwa Afrika abarundi yatu yatunezereje kandi turazi neza ko itanezereje na Somalia ndugaye twamugina perezida nkuru nziza yavuze ko uburundi bugiye kwitura amareta afise abasirikare muri ico gihugu kugira ngo bace ijya nino ivyiyo ngingo bakaramuka bashitse ku butaka bw'u Burundi turaza kubabwira uko bizoba vyifashe mu makuru yacu yo hanyuma mu gihugu ca Uganda naho komite nshingwabikorwa y'umugambwe uri ku butegetsi NRM mu mpfunyapfunyo yaragenye ejo perezida Werika Guta Museveni kubiserukira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe iyo komite yatangaje ku rubuga rwayo rwa Twitter ko bifatiye ku bafatiye ku buyobozi bwiza bwa perezida Museveni mu kiringo ciwe co muri iki gihe musavye kuyobora umugambwe mu mwaka w'ibihumbi musavye kwitoza kubw'umugambwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'inyuma yaho mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na rimwe museveni azokwitoza mu kiringo c'imyaka itandatu azokwitoza murantunga mu kiringo kigira gatandatu mu mwaka uheze sentare ntayinyuzwa yari yashigikiye itegeko rikuraho inzitizi ku myaka umukandida atoba arengeje kugira ngo yitoze kuba perezida ivyo vyahaye museveni uburenganzira bwo gusubira kwitoza iyo ataba iyo tegeko museveni afise imyaka mirongo irindwi n'ine muri iki gihe ntiyoshoboye gusubira ah, kwitoza perezida kaguta yoeli museveni wa uganda ari ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ni ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunzi ku gitega abiri yakoze fasile gebehu yashikanye amajo aha iwanyu hamwe na ingenieur jo yadufashe mu hinga bw'ivyuma mwandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu ahanje turongera saa kumi mu kiganiro muri isangana batumiriyemwo uwitwa papa sava mu gihugu c'u rwanda yamamaye kubera udukino twiwe dutandukanye